Marekani.
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwabonye bucya ni thomas kamirindo basuhuza mu rwanda murumvira ijwi ry'amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na fm mirongo cyenda na gatatu n'ibice bitatu mu karere ka kisoro muri uganda muradukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi rya muhabura naho mu burundi ni ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe serwakira yiswe shido yayogoje bikomeye ikirwa cya mayote cy'abafaransa kiri mu nyanja y'abahinde
twagize ubwoba bwinshi kubera ko cyane cyane ngewe ni ubwa mbere rero mbonye ubundi nabibonaga mu mafilime urumva twatangiye kwiyambaza iyo mu ijoro nyine tuba tumanuka bari ibyaha byacu uyu ni umunyarwandakazi witwa bahati joseline uba muri mayota muri repubulika ya demokarasi ya kongo imiryango itabogamiye kuri leta y'igoma irashaka ko monusco ivayo perezida wa ukraine volodimir zelenski yemeza ko abasirikare ba koreya ya ruguru barenga ibihumbi bitatu bamaze kugwa no gukomerekera mu ntambara mu karere ka kursk mu burusiya naho hano muri leta zunze ubumwe za amerika perezida joe biden yagabanyije igihano ku banyururu mirongo itatu na barindwi muri mirongo ine bari barakatiwe urwo gupfa ku rwego rw'igihugu izo zari ingingo z'ingenzi amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane mbahaye ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika perezida wa ukraine volodimir zelenski nk'uko amaze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi rero yemeza ko abasirikare ba koreya ya ruguru barenga ibihumbi bitatu bamaze kugwa no gukomerekera mu ntambara mu karere ka kursk mu kwezi kwa munani muri uyu mwaka ukraine yafashe agace gato k'ubutaka bw'uburusiya mu karere bahana imbibi ka kursk mu majyepfo y'uburengerazuba bw'uburusiya ukraine ivuga ko yigaruriye ahantu harenga kilometero kare igihumbi ni ubwa mbere nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose agataka k'uburusiya gafashwe n'igihugu cy'amahanga koreya ya ruguru yohereje mu burusiya abasirikare bagera ku bihumbi cumi na bibiri nk'uko ukraine koreya y'epfo na leta zunze ubumwe za amerika babyemeje muri uku kwezi kwa cumi na kabiri uburusiya bwabohereje ku rugamba by'umwihariko i kursk mu butumwa yanyujije ku rubuga x yahoze ari twitter perezida zelenski yatangaje rero ko ingabo ze zimaze kwicamo no gukomeretsa abarenga ibihumbi bitatu koreya y'epfo yo yatangaje ko abasirikare ba koreya ya ruguru baguye cyangwa bakomerekeye mu ntambara y'ikurusk bamaze kugera byibura ku gihumbi n'ijana perezida zelenski na koreya y'epfo bavuga kandi ko koreya ya ruguru irimo yitegura kohereza mu burusiya abandi basirikare b'inyongera n'izindi ntwaro ijwi ry'amerika amakuru tuyakomereze muri nigeria abantu barenga mirongo itandatu baguye mu mibyigano bari bagiye gufata imfashanyo za noheli eugene mukankusi araduha ibindi bisobanuro kuri iyi nkuru abenshi muri abo bari abana imiryango ihanganye n'ikibazo gikomeye cy'ubuzima buhenze mu gihugu kuwa gatatu abana batari munsi ya mirongo itatu na batanu baguye muri leta ya oyo mu majyepfo y'uburengerazuba bw'igihugu kuwa gatandatu abantu makumyabiri na babiri bapfiriye muri leta ya anambra mu gihe abandi icumi bapfiriye mu murwa mukuru abuja abantu barenga igihumbi bari bateraniye ku kiliziya aho bari bagiye gufata imyenda n'ibiribwa abasesengura ibintu bavuga ko kugwirirana atari bishya muri nigeria kandi ko akenshi biterwa no kutubahiriza ingamba z'umutekano rusange cyakora bavuga ko kwiheba kw'abantu bagerageza gushaka amaramuko bituma bitoroha kugenzura imbaga iba yateranye tukiri muri afurika y'uburengerazuba ariko noneho muri senegal abakora ibikinisho by'abana barasabwa gukora byinshi muri ibi bihe bya noheli eugene mukankusi arakomeza ahanini abayisilamu muri senegal bafite umuco gakondo aho amadini atandukanye asangira kandi akishimira iminsi mikuru noheli ni urugero rumwe aho mu murwa mukuru dakari umujyi umurikwa n'amatara n'imitako mu kwezi kwa cumi n'abiri n'amasoko yo mu biruhuko by'iminsi mikuru areshya imiryango ishaka kugura impano awa geyi umwe mu bashinze ikigo gikora ibikinisho byitwa yewu ni umwe mu bagurishije ibikinisho byinshi muri uku kwezi uyu mubyeyi yatangije ubucuruzi nyuma yo kubyara umukobwa akaza kubona ko hari ibikinisho bike byatumaga yumva afite agaciro gay avuga ko yasubije amaso inyuma akareba ibikinisho yakinishaga noneho bagafata icyemezo cyo gukora amapupe bise yewu asokoje kinyafurika yambaye imyenda yaho kandi yanditseho amagambo y'ururimi ruhakoreshwa cyane rwa worofu igitekerezo kiracyari gishya kuri bamwe mu babyeyi bo muri senegali bamusaba rimwe na rimwe gukora amapupe y'abazungu cyangwa kwandikaho igifaransa undi wakoze ibikinisho ni raki dafa wakoze ibikinisho bizwi nka arifa azwiho ibikinisho biteza imbere umuco wa senegali nk'ibishushanyo bigaragaza imikino gakondo cyangwa ibipupe bigaragara mu buryo butandukanye bw'amabara y'uruhu harimo n'abafite ubumuga bw'uruhu dafa avuga ko abifuza ibyo bikinisho bagenda biyongera ariko ko hari imbogamizi zo kurwanira amasoko n'ibicuruzwa bihendutse bitumizwa mu mahanga muri senegali usanga akenshi habura ibikoresho fatizo cyangwa inkunga mu buryo bw'amafaranga biba intambamyi ku musaruro radiyo ijwi ry'amerika noneho tunyarukire muri zambiya polisi yataye muri yombi abagabo babiri bakekwaho ibyo yita gushaka kugirira nabi umukuru w'igihugu perezida hakayinde hicilema bakoresheje amarozi eugenie byifashe bite abapolisi bavuze ko kuwa gatanu umunyamozambike justin mabulise kandud w'imyaka mirongo ine n'ibiri y'amavuko n'umuyobozi w'umudugudu wo muri zambiya leonard fili w'imyaka mirongo ine n'itatu bafatiwe mu murwa mukuru wa zambiya rusaka ibitangazamakuru bivuga ko abakekwa bashinjwa ibijyana no gukoresha uburozi bw'ubutererano polisi ikavuga ko bateganyaga gukoresha ibintu bitandukanye harimo n'uruvu ruzima kugira ngo bagirire nabi perezida hakayinde hicirema bombi bivugwa ko bahawe ako kazi na murumuna w'umudepite wo mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi mp ushinjwa icyaha cy'ubujura gushaka kwica no gutoroka gereza polisi ivuga ko bazitaba urukiko mu minsi ya vuba
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu dusange no ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com kuri youtube na facebook n'izindi mbuga nkoranyambaga zose voa radiyo yacu amakuru mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika muri repubulika ya demokarasi ya kongo amashyirahamwe ya sosiyete sivile y'igoma mu ntara ya kivu ya ruguru arasaba ko ingabo z'umuryango w'abibumbye monusco ziva mu gihugu jimmy shukurani bakomera yaduteguriye iyi nkuru manda y'ingabo z'umuryango w'abibumbye ziri mu butumwa bw'amahoro muri kongo monusco yagombaga kurangira ku ya mirongo itatu ku kwezi kwa cumi n'abiri uyu mwaka yongereweho undi mwaka umwe ni icyemezo cyafashwe n'akanama ka oni gashinzwe umutekano ku isi kuwa gatanu w'iki cyumweru gishize iki cyemezo gifashwe nyuma y'uko perezida wa kongo felix tshisekedi mu kwezi kwa gatandatu gushize yari yatangaje ko ingabo z'uyu muryango zigomba kuva muri kongo vuba na bwangu icyo gihe minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho patrick muyaya yumvikanishije yuko ingabo za monesco zitashoboye kugarura no kubungabunga amahoro mu bice bitandukanye bya repubulika ya demokarasi ya kongo nk'uko byari mu masezerano yasinywe mbere y'uko izo ngabo ziza muri kongo iminsi itatu nyuma y'uko iki cyemezo gifashwe kuri uyu wa mbere mu mujyi wa goma imiryango itagengwa na leta yatangije ubukangurambaga bwo guhamagarira abaturage kwanga ko manda ya monesco yakongerwa cyane ko hari byinshi bavuga ko bitagenze neza mu myaka irenga makumyabiri n'itanu ishize izi ngabo zije muri kongo ubu bukangurambaga kandi bugamije guhamagarira leta ya kongo kwisubiraho igakuraho umukono yaba yarasinye kugira ngo manda y'izo ngabo yongerwe bamwe mu bagize amashyirahamwe yo mu ntara bavuga ko kugeza ubu bategereje ko ku itariki ya mirongo itatu n'imwe ku kwezi kwa cumi n'abiri uyu mwaka umusirikare wa nyuma wa monusco azaba akuye ibirenge bye ku butaka bwa kongo uyu ni bwana moyize hangi wo mu ishyirahamwe lutte pour le changement lucha pour nous il est hors de question de proroger pour une fois ntitwemeranya n'icyemezo cyo kongerwa kwa manda ya monisco ntabwo bashoboye gukora ibyo twifuza twebwe nk'abaturage cyane kugarura amahoro n'umutekano monesco ntituyishaka kuko tubona ari ba mukerarugendo abandi bageze mu mashyirahamwe bavuga ko batunguwe no kubona leta ya kongo nayo yemera ko manda yongerwa kandi ubwayo ariyo yategetse ko zikivamo denis sero maombi ni umuyobozi w'ishyirahamwe societe civile republicaine du congo ishami ryo mu mujyi wa goma ibi birateza ibibazo byinshi mu baturage kuko ntabwo twari twizeye ko icyemezo nk'iki gishobora gufatwa icyo twari twiteze ni uko ingabo za munisiko tutazongera kuzibonaho kuva mu kwezi kwa mbere gutaha twatunguwe no kubona zongererwa undi mwaka kuri manda yabo sinzi ko twebwe dushobora kubyihanganira ubwo nyine urumva hari ikigomba gukorwa vuba na bwangu icyo twasaba ni uko izi ngabo zikomeza ibikorwa byazo byo kuva mu gihugu buhoro buhoro ku ruhande rwa rubanda rugufi nubwo ingabo za oni muri kongo zivuga ko zigomba gushyiramo imbaraga mu kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bw'igihugu ibi ntabwo babyizera umutekano wa kongo ntabwo uzazanwa n'abanyamahanga umutekano wa kongo uzazanwa n'abakongomani be bonyine tubona ko monisco nta kintu yadukoreye kuva yagera hano mu burasirazuba bwa kongo make intambara ntizishira ubwicanyi ntibushira ikintu twari turi gusaba guverinoma ya kongo monisco yagenda definitivema kubera ntabyo itumariye izi mitwe zose ziza ngo zije gufasha frdc igisoda cya kongo zose zikagenda nubwo abo baturage bahagurutse ubuyobozi bwa munisiko mu ntara ya kivu ya ruguru bwo buvuga ko ntacyo bushobora gusubiza abasaba ko izi ngabo zava mu gihugu manda yazo itararangira niko bwana omar abu umuyobozi w'ibiro bya munisiko yabwiye ijwi ry'amerika
guverinoma ya kongo yasabye ko ingabo za munisiko zikomeza kuguma mu gihugu mu rwego rwo kuzifasha kurindira abasivili umutekano umutekano no kurangiza imitwe yitwaje intwaro ntabwo rero turi ahangaha ku busa gusa hari icyo guverinoma yabonye ko dushobora kuyifasha niyo mpamvu turi ahangaha ibikorwa byo kuba ingabo za monesco zigomba kuva muri iki gihugu ku itariki ya mirongo itatu ntabwo bishoboka dukeneye ubufasha bw'abaturage kandi turasaba abaturage kutarakarira ingabo za monesco uyu muyobozi kandi yongeraho ko igihe cyose leta ya kongo izasaba ko ingabo zayo ziva mu gihugu bazabikora uwo mwanya avuga ko kugeza ubu ikibarangaje imbere ari ukurindira umutekano abasivile bo mu ntara y'ikivu ya ruguru no gufasha ingabo za kongo frdc guhashya imitwe yitwaje intwaro yayogoje abasivile ubwo twateguraga inkuru ntabwo twabashije kubona inzego za leta ngo zidusobanurire neza uko iki cyemezo cyagezweho mu gihe leta ubwayo ariyo yatangaje ko munesco igomba kuva muri congo mu mwaka wa bibiri makumyabiri na kabiri mu ntara y'ikivu ya ruguru habayeho imyigaragambyo ku rwego rwo hejuru yasabaga ko ingabo za oni zava muri congo kuko zidashobora kubarindira umutekano nk'uko bikwiye imyigaragambyo yahitanye ubuzima bw'abasivile bagera ku ijana mu ntara hose nubwo bimeze bityo mu ntara ya kivu y'epfo ntihakibarizwamo ingabo z'umuryango w'abibumbye izi zahavuye kuva mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma tuve muri repubulika ya demokarasi ya kongo tujye mu burundi inama nkuru y'umutekano yatangaje ko abanyeshuri barenga ibihumbi ijana na mirongo itandatu bahagaritse amasomo zimwe mu mpamvu iyi nama yagaragaje mu ibaruwa iherutse kwandikira perezida evariste ndayishimiye ni ubukene bwugarije imiryango ubucya bw'abarimu no kuba ababyeyi n'abarimu muri rusange batakita cyane ku burere bw'abana bari mu mashuri ni inkuru yateguwe n'ijwi ry'amerika ifatanije n'abanywanyi bayo mu burundi murayigezwaho na thierry ndayishimiye uri i kigali mu rwanda ni ubwa mbere umunyamabanga ntahegayezwa w'inama nkuru y'umutekano yandikira umukuru w'igihugu ari nawe ayirongoye amushikiriza impungenge zivuye ku rugero rw'abanyeshuri batishuri ubwo rwandiko rwemeza ko igice cya mbere cy'umwaka kitararangira hamaze guheba abanyeshuri bagera ku bihumbi ijana na mirongo itandatu na kimwe n'amajana umunani na mirongo ibiri na batatu inama nkuru yijeje umutekano imenyesha ko ibituma abanyeshuri baheba harimo ubukene buhanze imiryango abigisha badakwiye no kutitaho indero y'abanyeshuri ibibuze mu babyeyi n'abajejwe intwaro ababyeyi bo mu ntara ya rumonge baremeza ko urwo rwandiko rutarira busema niko abana benshi baraheba amashuri kandi ku murindi udasanzwe turabibona nk'ababyeyi turereye ngaha nyine ugasanga nk'abana muhira ntibari ku ishuri mu gihe bose barayahebye uyu mubyeyi twahuriye mu rumonge aremeza ko inzara n'ubukene ariyo mvu nyamukuru yo guheba amashuri ku banyeshuri batari bake none araye ubusa wo gukurikira mu ishuri ga umumenyesha makuru ntibikunda igihe rero eh, hari ubukene mu muryango ni ukuvuga byose biba pararize byose ntibikunda ni ukuvuga ubuzima burahagarara mbere unashima akarorero kagaragara Eh, mu minsi iheze urabona yuko abanyeshure bari bakubise eh, umukuku bagenda i tanzania kurondera ubuzima amashuri baraheba kubera iki inzara n'ubukene uyu mubyeyi nawe afise abana batatu baheruka guhebera ishuri icarimwe ntiyemera ko inzara n'ubukene ari byo byonyene gusa bishobora gutuma umunyeshuri aheba amashuri ubukene bwibonekeza mu bisanzwe jewe sinovuga ahanini ngo gica gituma abana baheba ku ishuri ni ubugaba ni ubugaba bw'umunyeshuri ntibovuga ngo barabuze ikibigisha cyangwa ngo yari inzara n'abana bashobora kugira ubugaba bakabiheba atamvo yumvikana itumye baheba ku ishuri muri ico gisagara ca rumonge haravugwa kandi abavyeyi basivye abana ku mashure kugira babatume ibikorwa vy'imuhira ico gihe umuvyeyi aba yeretse umwana ko kuja ku ishure bisumbwa no gukora ibikorwa vy'imuhira akanduruka adakunda ishure akaruhira no kuriheba n'amahera abana basabwa ku ishure mu gihe ubuzima bwazimvye biri mu bituma umwana ata ishure ugasanga ku mashuri biga ko ngo imama ngo uzana amafaranga i- inyubakire ngo uzana amafaranga ngo y'umwigisha wakutsa kivi ngo uzana amafaranga ngo yi- yigufuri ngo uzana amafaranga ngo y'umuzamu ukajya usanga biragorana ingene aronka ayo mafaranga agaca a- agira ati umwana wanje ugomba ugume ngaha muhira canke umwana akavuga ati sinsubira ku ishuri utampaye amafaranga umuvyeyi nawe ati ndayakura hehe abanyeshuri kandi baracibwa intege n'ikenaha ry'akazi ku bahejeje amashure hamwe n'agashahara kadashimishije gahembwa abakozi ba leta urwo rwandiko kandi rubona ko ubukene bw'abigisha mu gihugu butuma abanyeshuri badakurikiranwa neza bigatuma abana basanga ataco bariko barunguka mu kuja ku ishuri akarorero nko mu gihe hari hakenewe abigisha ibihumbi cumi na bibiri n'ijana na mirongo icenda na batandatu bashasha mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane ushira ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu leta yashoboye guha akazi abagera ku majana atandatu na mirongo ine na babiri ni ukuvuga ibice bitanu ku ijana by'abari basabwe n'abajejwe indero mu ntara ibyo byatumwe n'amafaranga yohemba abigisha bashasha akwiye atashoboye kuboneka nayo inkurikizi z'uko guheba ishuri ni umutekano muke uyu ni umukenyezi wo mu rumonge afise abana batatu bahebeye ishuri rimwe ingaruka y'umukobwa ni uko gutwara bamuteye inda agaca yeba ku ishuri ko amaze gutwara inda nta kuntu asubira ku ishuri aca abiheba arendi kumana ajejwe igisata co gutegura imigambi ya leta mu biro by'umukuru w'igihugu igihe yariko aratanga ikiganiro ku ndongozi nkuru z'igihugu mu kwa gatanu guheze yaremeje ko ibiharuro by'abanyeshuri baheba ishure birimwo amahinyu tugitangura amashuri ibiti biba biri hejuru haheze ukwezi ngo abando ngo dipusi ukiyumvira kubera iki abando nicyo kaba ari dipusi ko niyo duharurira ko umunyeshuri amafaranga ya bije tugwiza demi vuba abanyeshuri afite mu gihe afite byinshi biba bakeya aronka amahera makeya cyane mu byo ababyeyi basaba kugira abana baheba ishuri ntibabandanye biyongera harimo ko bohimirizanya hagati yabo bagakundisha abana ishuri leta igaha agaciro igisata c'indero mu kukironsa uburyo bukwiye harimo n'agashahara k'abigisha kuko igihe baba bahembwa intica ntikize baca barondera iyindi mirimo babangikanya kugira ngo bashobore kubaho gutyo ntibabe bagikurikirana neza indero y'abana Thierry ndayishimiye urakoze noneho tujye mu nyanja y'abahinde aho serwakira yiswe shido yayogoje bikomeye ikirwa cya mayotte cy'abafaransa byari biteye ubwoba nk'uko bahati joseline umunyarwandakazi utuye mu mujyi wa mamuzu kavani muri mayotte yabiganiriye na mugenzi wacu tim ishimwe Eh, yaje ifite umuyaga mwinshi cyane nyine uri uvanze n'imvura byatangiye ubona ko byoroheje kuko cyane cyane twari twari turi mu nzu isa nkaho ikomeye Eh, nyuma y'i- y'iminota nka mirongo itatu nibwo yako- ya- yaje ikomeye cyane dutangira kubona amazu atwegereye kubera ko hano haba amabanga amazu y'amabati tunatangiye kuguruka ku buryo wabonaga nk'ibati riturutse kilometero rigwa hafi yanyu abantu batangira kuvuza induru imibiri itangira kwikupa eh, wamaze umwanya muremure rwose wari umeze nabi ibiti biragwa byaje bitunguranye cyangwa iteganyagihe ry'aho ngaho ryari ryabategurije ko hari ikintu kigiye kuba oya bari babiduteguje kubera ko ku munsi wabanjirije uwo muyaga ukomeye cyane hari amamesaje ya perefegitura yaduteguzaga twese abaturage bamamutu twarayabonaga ku matelefoni baduhaboningi batubwira ko umuyaga uri hafi kuza twitegure yaje nk'inshuro rwose hafi enye baduteguza baduteguza kugeza ubwo batubwiye ati noneho mu ma saa tatu ntagire usohoka mugume mu nzu ntagire umuntu uzenguruka bavuga ko n'umuntu uri bujye mu muhanda ari bubone mu nzira bari bumuce amande bari babiduteguje gusa kubera ko twari tumaze igihe tutamenyereye n'abo twasanze batubwira ko hari igihe byashatse nabwo kuba ntibyeraba bamwe mu baturage twagiye tubisuzugura nyine kurumva hari amabati yagiye ahitana ahutwa n'uwo muyaga mbere y'uko iyi serwakira iza ah, ikirere cyari kimeze gute mbere yaho ikirere cyari gifite akayaga katari kenshi dusanzwe tubona ku mugoroba ariko ubona ko hejuru hiretse imvura M- muri kubona iyo serwakira iri kuba mwakoze iki mwari mwiteguye gute nta twagize ubwoba bwinshi kubera ko cyane cyane ngewe ni ubwa mbere nari mbibonye ubundi nabibonaga mu mafilime urumva twatangiye kwiyambaza iyo mu ijoro nyine tuvuga ati mana utubabarire ibyaha byacu ni ubwa mbere nari mbonye uwo muyaga umeze gutyo ukuraho amabati uka- ukarimbura igiti n'imizi n'ibihagaze byavuyeho amababi uretse ibiti ibindi bintu byangiritse ni ibiki nk'ibikorwa remezo bimeze gute imihanda ah, hari icyangiritse muri ibyo ngibyo Eh, byarangiritse cyane ama- mm, amashuri atarangiritse amwe n'amwe n'ima- n'amwe kuko na niho abantu ba- bagiye amazu- amazu yabo yagiye yangirika niyo- nimwo bari nk'ibitaro bya mamudu seshen byarangiritse byarasakambutse ah, za sendeya amatribinare byarasenyutse ibikorwa byinshi hano rwose remezo byarasenyutse kuko jisika mentena nta serivisi turi guhabwa kubera ko nta gukorera hahari hari abantu bakwegereye mu muryango cyangwa uzi bagizweho ingaruka n'iyi serwakira Eh, barahari barahari benshi cyane barahari bari kwa muganga abandi ba- bagiye mu mashuri kubera ko amazu yaguye yewe magingo aya ngaya ntawe nari namenya wapfuye ariko amakuru kubera ko urumva ntituva mu nzu kuko ntacyo tujya kumara kuko twavaga mu rugo tugiye mu magusaba serivisi tugiye mu kazi ka buri munsi ariko kubera ko byose byahagaze turi mu rugo cyane cyane ko turi kwirinda no kugenda kuko urumva hari ubukene hari iki umuntu yatinya kugenda uko abonye n'ayo matagisi twategaga yarahenze esanse zarabuze urumva rero tuba turi mu rugo ntabwo tubasha kumenya umubare w'abantu bapfuye ariko dukurikiranye amakuru twumva ko ari benshi bapfuye cyane cyane ko hari aho bari no gusanga abantu bagiye bagwirwa n'amazu ubu baracyari kubona bari gupfa inzego z'ubutabazi bimaze kuba zatabariye igihe yego baradutabaye cyane nk'ubu ngubu bafite bashinze amahema muri tade tade ya kavamo harimo amahema za kajugujugu ziza za ambiranse ziza gufata abantu barembye baradufasha none kugeza ubu ngubu ubuyobozi bubabwira ko mugomba kuba mwiteguye gute n'iki we- ubuyobozi bwababwiye mugomba gukora ubu ngubu urumva icyo cya mbere kimwe icyo tubashimira abaduhaye amazi amazi yaraduhangayikishije n'umuriro batubwira ko tugombye kwihangana bakagenda badufasha nyine serivisi zimwe na zimwe zikazafunga kuko bari kutubwira ko ari nyuma y'icyumweru hari aho batanga n'ibyo kurya muri ayo mashuri abantu ba- ba- ba- bari kurara mu mashuri ni gute iyi serwakira yatumye abantu basa nk'aho biteguye ibindi bihe bishobora kuba ah, byaza ah, bimeze gutya mu mu gihe kizaza Hey, serwakira ya- yadushubije ku murongo dutu- bituma twese twese tuba abana b'imana kuko twabonye ko igihe igihe icyo ari cyo cyose ikintu cyakubaho kandi ugapfa byatumye urumva nk'ubu ngubu ibintu byose bya hano guhenga ni ku- ni- ni ku- kuri banki urumva igihe cyarageze tubura n'amafaranga yo kuba twajya guhaha kuko amashopo amwe yarafunguraga ariko bigasaba kuba ufite amafaranga mu ntoki amakarite ntaba ari gukora urumva rero byagiye bidushyira ku murongo ko ari tuzadushyira kuri banki kandi tukayabika kandi tugahora twiteguye igihe batubwiye ko hari ikintu kigiye kuba tukagitega amatwi kubera ko urumva twari twabinigirije tumva ko ari ibintu bisanzwe biri aho ngaho ntabwo twumvaga ko umuyaga waza ugakura abantu mu byabo abandi bagapfa serivisi zigahagarara igihe kingana gutya ariko ubu ngubu twabonye ko byose bishoboka byatwigishije kuba twagira icyo tuba dufite mu nzu ndagushimiye cyane kuba wemeye kuvugana n'ijwi rya amerika yego murakoze namwe
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho tuze muri leta zunze ubumwe za amerika ukwezi kumwe mbere y'uko atanga ubutegetsi ku itariki ya makumyabiri y'ukwa mbere gutaha perezida joe biden yahaye imbabazi abantu mirongo itatu na barindwi kuri mirongo ine bafungiye muri gereza zo ku rwego rw'igihugu Abo Perezida Biden bakatiwe yahaye imbabazi urwo gupfa bahanwe kubera yabihinduyemo ibyaha by'ubuhunzi iby'ubuhotozi burundu.
kwiba amabanki byavuyemo ubwicanyi n'abacuruzi b'ibiyobyabwenge izi mbabazi za perezida biden zivuga ko badashobora kurekurwa ubuzima bwabo bwose uko byagenda kose batatu izi mbabazi zitareba bahaniwe ibyaha by'iterabwoba ubwicanyi bushingiye ku rwango rufatiye ku ibara ry'uruhu cyangwa ku idini no kwica abantu ikivunge aba batatu ni bande uwa mbere yitwa jokar charnayev w'imyaka mirongo itatu n'umwe y'amavuko ku itariki ya cumi na gatanu y'ukwa kane ibihumbi bibiri na cumi na gatatu yateze igisasu mu isiganwa mu kwiruka n'amaguru ryitwa marathon y'i boston muri leta ya massachusetts mu burasirazuba bw'igihugu cyahitanye abantu batatu gikomeretsa abandi magana abiri na mirongo itandatu na bane uwa kabiri ni dayirani rufu w'imyaka mirongo itatu y'amavuko ku itariki ya cumi na karindwi y'ukwa gatandatu ibihumbi bibiri na cumi na gatatu yinjiranye imbunda mu rusengero rw'abirabura b'abametodisite rwitwa emmanuel mu mujyi wa charleston muri leta ya carolina y'epfo mu majyepfo y'uburasirazuba bw'igihugu ararasa yica abantu icyenda akomeretsa undi umwe bose babirabura ubutabera buvuga ko afite amatwara ko abazungu bagomba kuba hejuru y'abandi bantu bose uwa gatatu ni robert bowers w'imyaka mirongo itanu n'ibiri y'amavuko ku itariki ya makumyabiri na karindwi y'ukwa cumi ibihumbi bibiri na cumi n'umunani yinjiranye imbunda mu ihekaru ni ukuvuga urusengero rw'abayahudi mu mujyi wa pittsburgh muri leta ya pennsylvania mu burasirazuba bw'igihugu ararasa ahitana abantu cumi n'umwe barimo n'abari bararokotse jenoside yakorewe abayahudi mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose akomeretsa n'abandi batandatu nicyo gitero cy'ishyano ku bayahudi kurusha ibindi byose mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika mbere yo kukigaba robert bowers yari yanditse ku mbuga nkoranyambaga ubutumwa bwuzuyemo urwango rw'abayahudi joe biden yiyamamaje mu bihumbi bibiri na makumyabiri yamagana igihano cyo kwicwa akimara kugera ku butegetsi mu kwa mbere ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe yahise ahagarika kunyonga abagihawe n'inkiko zo ku rwego rw'igihugu mu itangazo yashyize ahagaragara aragira ati ariko ntihagire uwibeshya namagana ababicanyi nunamira abo bahitanye nifatanya mu kababaro katavugitse imiryango y'abishwe barimo ariko nanone n'umutimanama wanjye n'ubunararibonye bwanjye nemera ko dukwiye gukuraho igihano cy'urupfu ku rwego rw'igihugu imbabazi z'umukuru w'igihugu nk'izi ntizishobora gukurwaho n'umusimbuye nanone ariko ntizishobora kugera ku bantu babarirwa muri iki gihe ku bihumbi bibiri na magana abiri bakatiwe urwo gupfa ku rwego rwa za leta nta bubasha abifiteho leta makumyabiri n'eshatu kuri mirongo itanu zigize igihugu zakuyeho igihano cy'urupfu kuri makumyabiri na zirindwi zikigifite mu mategeko yazo esheshatu arizo arizona california ohio oregon pennsylvania na tennessee zo zahagaritse kugishyira mu bikorwa mu gihe kitagenwe radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda twibutse abatwumva ko ejo kuwa gatatu abakirisitu hirya no hino ku isi bazizihiza umunsi mukuru wa noheli hano ku ijwi ry'amerika tuzabagezaho ibiganiro ahanini bizabaho ijambo mwifurizanya iminsi mikuru ya noheli n'ubunani
balls of party rocking around the Christmas tree. Have a happy holiday.
nshuti muduteze amatwi aha niho aya makuru ahumurije mbashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira ijwi ry'amerika maze rero mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama